hello everyone welcome to Bose Corners TV if today is your first time of coming across my channel don't forget to hit on subscribe button please don't forget to share this video and don't forget to subscribe so for those that are going and coming God bless you I talk about royal home Nigeria celebrities so I will not do much I will not talk much than to go on this direct content while we are here mm-hmm. be una see picture when when he day here so now im make we come out so my correct people, olori elizabeth uh, ah, dr elizabeth e don't come out Only of Ife wife the second wife na be this one na be Olori Elizabeth she dey very very calm and she don't congratulate Queen Naomi you understand she congratulate am and i say dis olori elizabeth e dey very very different e dey calm na im make am wen e be say oni of ife oni of ife just dey treat am somehow e treat am different you understand there is one time some time ago wen olori elizabeth e be like say bin wan complain like dat at di end of di day I no forget o oh, last time olori elizabeth he with oni of ife comot dem come travel you understand dem go for how many days vacation but later on dem come come He come come back so as he come back oni of ife you know many people dey ask why why she go come dey complain why she go dey complain you understand no be my people. no be only um uh olori elizabeth no be only im be di young olori when they palace we get olori uh, elizabeth we get olori um, toby philip then we can't get um, ashley olori ashley for there you understand those three people dem dey very young wen be say oni of ife supposed to but the best one come young pass na um toby philip na come be the youngest olori wey him dey there you understand but like toby philip now, as we don hear we hear say they say she get belle because if you look and where where we know the true true dey see am we know dey see am like i don't go check true true for e dis thing all those um, pictures when she dey carry comment. i don't go check i no see her so that one come make me include come believe say yes true true maybe she don't true true get belle you understand so for this one now when olori uh, elizabeth dr elizabeth This one when she can't come out she come dey greet queen army make una listening my people mm, sorry guys mm. make una no forget to say olori elizabeth say when he with kabiyesi finally travel as he come come back guys as he come come back for travel na him he with na him make am kabiyesi and uh, queen naomi na him dey take come take comot now go where they travel go um, sweet um, What do i call the place where they just go of recent so a lot of people say dr elizabeth <clears throat> say na better person. Oh. because many people don't talk and say if na uh, um, kabiyesi say na marian um, yeah marian I carry travel say many confusion I pipo don come out you understand many many wahala na im doctor uh, na im uh, mariam for don't cause for everywhere Now, not say that mariam one They dey see so Now, not say e like wahala many pipo na im mariam no follow dey talk when they e keep mileage with them. you understand many many many pipo na im mariam no follow talk. as all that people now they greet queen naomi Now, so mariam dey verse now you understand If it because of that one self you no go even talk to you no go talk to elizabeth olori elizabeth because dis marian too dey me ah marian dey me well well if na olori if now olori Mary and I travel with kabiyesi this vacation when they go before kabiyesi can go eh, travel with queen ami Ha, no be small tin no be hin for happen now because hmm, she gets bad mouth you understand kabiyesi no go even fit you know go anyway sha she no dey even dey fit dey control kabiyesi like that. o oh. na wen she go catch am like this, eh na hin e take dey like the day wen kabiyesi go party like this now i see am na wetin i see am korokoro mary am begin look for am kabiyesi don take off comot for there he carry woman comot He take off from that party as he see Mariam as soon as he see and say e dey there e take off comot for there Not nothing na He not even sit down Now stand he stand comot as e dey come he just dey waka as he see Mariam because as Mariam go later find am He not see am e waka comot so Olori Elizabeth and Mariam they are not the same thing they are very very different na make people like real many people really like uh, lori elizabeth well well she she don dey for all dis kind thing all these things when they dey do she don dey she no dey do am at all she dey very very different and her character they different people go say ah because she grow up for abroad she no grow up for abroad now nigeria now she grow up how many years she spent for scotland she just go school for scotland yasta na i think she's she she go she read na masters na na she go read for scotland she don read and finish now she come back she don get wetin she dey hope for anybody no she come marry kaviesi she be dey date dat um wetin be dat man name eh? uh, wey be that uh, um, Femi Fe, Femi no not be Femi fella no one uh, when be politician well that lawyer you know so after she she can't leave him then can't dey marry see, he will Kabi according to wetin we hear sef he will Olori Elizabeth and Kabiyesi sef they no know like that too na somebody still introduce am That time when e dey when he never come he don't just go pay diary, but he never come there He only come visit He don't stay -huh. e just want finish his school make e come do her marriage Now, na did she do that time many people come dey say ah she don't come out. she don't come out." im make she dey very very different you know many people don't. They don't even understand dr elizabeth dr elizabeth don't dey there Now, dr elizabeth be di second wife When kabiyesi marry after he married Miriam, so now she be the second eh, wife you understand When kabiyesi marry before he come marry Toby philip na Toby philip now be the third person i don't forget the fourth person whether na ashley now be the fourth person i don't forget or the fifth person i don't forget you understand so now so so every every other one when they come later they marry all those one na just jara so olori elizabeth e no send e like queen naomi well well because e no send all those ones so all these ones wey dem just dey pretend Mary and all wen dem just dey pretend if dem see am dem just dey pretend e no send dem na e just dey do her own things you understand she no send anybody na her own things na she dey do so my people, make una share this video leave una whole comment according to wetin una watch almighty god now him will bless you now. so my correct people, try to leave your comment to follow my channel share the video